iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu rwanda radiyo yanyu murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mukadukurikira muri aka kanya nyuma mwadusanga kuri facebook no kuri youtube vowa radiyo yacu hano rero muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ku buhanga bw'ibyuma hari cornelius afatanije na nadia taha uza kwakira telefone zanyu nk'uko bisanzwe mu kanya turabasuhuje rero mwese abadukurikiye muri uyu mwanya kandi tubaha ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi nanone umwanya ni uwanyu wo gutanga ibitekerezo turacyari mu ntangiriro z'umwaka turakira rero ibitekerezo ibyifuzo ariko tunareba ibyo ibiganiro twabagejejeho by'umwihariko mu bijyanye n'ubuzima buri wa gatatu byabasigiye mu mwaka ushize wa bibiri makumyabiri na gatatu nagira ngo rero dusubize amaso inyuma wowe wadukurikiye kandi udukurikiye muri aka kanya dufatanye kureba icyo umwaka wa bibiri makumyabiri na gatatu wasigiye wabasigiye muri ibiganiro byose mu rwego rw'ubuzima mu bijyanye n'amagara yawe n'ay'umuryango wawe ariko kandi turebe n'imbere kuko ibiri imbere hari ibyo dushobora kugira icyo duhinduraho cyangwa se dukoraho turizera rero ko uyu wa bibiri makumyabiri na kane uzakomeza kubabera mwiza mukazawugiramo ubuzima buzira umuze muzira dusangire inama n'ibitekerezo ku buryo twakwita ku buzima bwacu n'ubw'imiryango yacu kuva uyu mwaka utangira kugera tuwusoza ikaze mwese muri isanga muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi nongere mbahe ikaze mwese uyu munsi nta mutumirwa wihariye nk'uko rero nabibabwiye turaganira namwe ubwanyu nta mutumirwa tubazaniye turakira ibyifuzo byanyu muri butange uyu munsi n'ibyo muzagenda mutugezaho tubihereho dukora ibiganiro by'ubuzima ijwi ry'amerika ibategurira buri wa gatatu umwanya rero ni uwanyu muze hafi twungurana inama twita ku buzima bwacu n'ubw'abacu kugira ngo turusheho kububungabunga muri uyu mwaka nongera kandi kuwubifuriza uzababere mwiza uzababere uw'amata n'ubuki uw'ubuzima buzira umuze ndetse n'uburumbuke nizeye rero ko muri hafi mwe mwamaze kuduha nomero mwakoze abandi namwe ntimwiheze kuri radiyo yanyu reka tujye ku murongo wa telefone tubanze twakire umusaza uranyumva
makuru ni meza ni meza wowe bite
nanjye bimeze neza ndi mu rwanda igicumbi muri bwisi iyo gihuke ku munini yego yego
mbere na mbere mwifurije umwaka mushya kuko twabanye neza muri mwaka dushoje ariko ubu ngubu nizeye ko n'ubundi n'ubu ngubu dutange tuzabana neza nk'uko bisanzwe yego rwose urakoze cyane ubwo n'abandi bube batarabashije kwifuriza abandi umwaka mwiza ntitubahe ijambo nabo baragira amahirwe cyangwa se uburyo bwo kuwifuriza abandi nawe turakwifurije n'umuryango wawe n'abo muri kumwe aho ngaho
murakoze cyane
yewe uyu mwaka washize rero ngaho ugira icyo utubwiraho mu bijyanye n'ubuzima umwaka washize twabanye neza twabanye neza cyane cyane ku ikiganiro cyabaye uretse ko na kuvuga ikibazo cy'indwara zo mu mutwe kuko n'ubundi indwara zo mu mutwe sinzi kandi sinzi na- sinzi impamvu biri kudusanga cyane cyane kandi byiganje mu rubyiruko ugasanga ni ikibazo rwose ikiganiro cyaraneje kuko n'ubundi numvamo byinshi byo ngomba kwitwara mu gihe nahuye n'ikibazo cy'indwara zo mu mutwe cyangwa nawe nabonye mugenzi wanjye yahuye n'ikibazo cyo mu mutwe noneho mwabonye uburyo umuntu ushobora kumufasha kandi ni byiza rwose no kutuzanira abatumirwa kuko kuko batubwira byinshi cyane kandi tukajya uruhare mu kiganiro ni ibyo kubashimira rwose Mhm. natwe turabashimira ko muba muri hafi ubwo uratubwira n'ibyo wumva wifuza noneho ko twazaganiraho cyangwa se aho twazashyira ingufu mu biganiro bijyanye n'ubuzima
kagira imana Rero ndabona ngewe nk'uko nk'uko muduha umwanya tuka- tukashyira uruhare mu kiganiro kuko urabona benshi baba bari mu buzi cyangwa se mu kazi gatandukanye wenda uru- wenda umwanya wo gu- wo guhamagara abakiriya cyangwa se abanywanyi cyangwa se inshuti za radiyo wenda wakaye mugufi ku buryo umuntu yakomeza imirimo ye ku buryo n'ubundi niba hatarenze iminota nk'icumi akubye akazi katapfa kuko umuntu tuba turi mu kazi ibi byaba byiza ku buryo wenda bya minota mikeya noneho umuntu agatanga igitekerezo n'akazi kagakomeza Eh, kandi nkanabashimira nkanjye ikindi mvuga urabona yuko wenda ikiganiro kiba saa kumi kigasubirwa saa kumi n'imwe Mhm.
Eh, njye ndabona wenda icyaba kirangiye ba- ba- bajya bakora uburyo noneho icyo kiganiro cyabaye saa kumi wenda cyajya- wenda cyagenda undi munsi kigagarukamo atari kunywa gisubiramo isaha ikurikiyeho Mhm. Eh, ubwo Wenda tuzareba njye- ibiganiro bizajya bisubiraho n'ubundi bimwe na bimwe ariko mushobora no kubisanga no ku rubuga rwacu kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu yego ni komeza byiza cyane ariko muzatore cya kiganiro cy'imizi isi cyangwa kwa gatandatu mu gitondo rwose tugashasha abacu za muzatubwire Mhm. Ikigani- ikiganiro cy'umuziki koko nacyo gituma umuntu a- a- yumva am- ameze neza Kiro- kiroroshya mu mutwe Eh, twasa- Eh, twasabaga indirimbo tukazitura abacu umuntu n'ubundi akazinduka akara- azi neza ayigomwa bindi kugira ngo arebe ko yatashya mugenzi we namwe se inshuti ye yakure bikaba byiza cyane mhm. ubwo icyifuzo cyawe ndagitanga ndizera ko abayobozi bazacyakira neza nihaboneka uburyo bazo icyo kiganiro muzajya mu- mucyumva
rwose ni- ni byiza cyane kuko muzungu tukagira uruhare mu kiganiro kandi mukatuzana n'abatumirwa bakatubwira inama bakatwigisha rwose itangazamakuru ni ikiraro gihuza aba- abayoborwa n'aba- abayobora n'abayoborwa rwose ni byiza cyane n'uburyo kubashimira yego natwe turabashimira cyane
reka ba- reka bamubakibuke
nateka tugufasha yego urakoze cyane musaza Mm, muka- mugire umunsi mwiza Yego, kandi murakoze.
yego mukomere mukomere yego Eh, twakire noneho claude ndagijimana claude ndagijimana urahari Eh, ndahari ndabumva kabisa murakoze imana ibahezagire wiriwe neza Eh, twiriwe neza kabisa ni burundi nuko nuko uri i burundi ahagana hehe ndi mu burundi mu ntara ya cibitoki ca rugombo yego yego yego nuko u- u- mu bijyanye n'amagara y'abantu sinzi niba hari ikindi wifuza kuvuga ariko na- nagira ngo mbabaze mu bijyanye n'amagara y'abantu ibyo mwumva byabafashije n'uburyo byabafashije n'icyo mwifuza ko twazatumiriraho impuguke muri uyu mwaka ibiganiro none mu magara y'abantu vrema byaraturyoheye byaratunezereje twarabakurikiranye cyane ukuntu mwa- mwabishizemo umwete Mm.
mfate nk'uyu mwaka wa demire venikatire turabona imenga mwozaraba cyane cyane ku ndwara bita diyabeti umuhinga wa diyabeti Mhm.
nibyo tubona kabisa nk'ino mu- mu burundi ha- hatameze neza ingura ya diyabete irabangamiye abantu rwose ku rugero rwagutse Mhm.
Umbre tuzayisubiramo akasa- tuzayisubiramo twigeze kuyikoraho ariko ngo kwigisha ni uguhozaho hari indwara nazo zigenda zihinduka umuntu ku buryo hari n'abadukurikirana ntabwo baba ari bamwe buri gihe ego Eh, tuzayivugaho
ego Mhm.
ambo ikindi cya kabiri ni uko tubashimira kuko igoro mukora mugakora ikiganiro bene iki ngiki Mhm.
burya mubaye aba mbere kabisa mukora ikintu nk'iki imana ibandanye ibahezagira
tukaba tugira ngo natwe turebe ko twabashimisha kuko muba mudukurikira buri munsi kandi tuzi ko mudukunda natwe turabakunda ego ni ukuri imana ibahezagire kabisa yego yego namwe Tos- nta uyu mwaka nawe wa bibiri na mirongo ibiri na kane ikintu tubona mwa- mwashyiraho ingufu cyane cyane Mm.
nk'uko mubandanya muvuga amakuru y'intara zose y'ibihugu byose mbere y'isi yose Mm.
cyane cyane vema no mu burundi mushishikare muhimirize cyane cyane muhimirize ku byerekeye umutekano kabisa hariho ibintu bitari ko bigenda neza Mhm.
Eh, hahera kandi ukumva abantu bapfuye bagize gute aho abantu bagira ibintu bene ibyo bica n'inzira n'ukuri bahagarike n'ukuri Mhm.
yego n'ukuri mwamukoze hazaboneka amahoro rwose turabyizeye yego Mm, urakoze cyane rero mu- aho ngo muce ibitoki mukomere mwese yego murakoze cyane yego radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi noneho twakire idirisa bakungu uranyumva
yego niriwe neza munyamakuru ziriya mwiriwe neza urahagana hehe
miriyani kigali mu rwanda Mhm.
inyoye karurumu mbere Karuru, na mbere mbaye ndakwifuriza umwaka musha muhire kandi ndanashima twabanye neza abanyamakuru bose b'ijwi rya amerika twaranyuzwe cyane mu mwaka wose twabanye mbazi kubashimira mbazi kuba mbikuye ku mutima ni ukuvuga ngo mwatubereye mwatubereye abantu beza mwatubereye ababyeyi ku nama ku nama mwatugiriye ku batumirwa banyuze aho ngaho muri make turabashimira cyane kandi twebwe uko ngewe aho ndi naho ndumva ndi mu kazi buri munsi ni muri inshuti zanjye ndabakunda mwese noneho byagera kuri bujeniya n'abari n'abandi bikamera nari nkora akazi mwumve neza mwishimye ni ukuvuga ngo rero muri muri ikintu- ikintu cyadushimishije muri uyu mwaka ni abatumirwa banyuze aho ngaho batugiriye inama nziza uko twakwirinda cyane cyane wa bandi- wa- wa muganga wanyuze hasi ujya kuri diyabeti ukuntu twakwitwara na wa wundi wavuze ukuntu ya- wa- watubwiye kuri pararize imufatiye ahantu yatangiye kumenya kugaragaza ibimenyetso ukuntu wakwitwara uhuye n'uwo muntu wagize icyo kibazo Mhm.
twarabi- twa- twara- twarishimye cyane ku nama mwatugiriye ni ukuvuga ngo uwo mwaka tugiye gutangira tuzabana neza gatanu kuri gatanu nta kiganiro na kimwe nta kiganiro na kimwe gish- gishobora gucika kubera inama dukuramo za buri munsi ziratunyura cyane kandi nshimishijwe n'uko umwaka barimo neza tubana umunsi ku munsi kandi nizera ko n'abaturarwanda ndetse n'abarundi n'aba- n'abari ku isi hose tuzarushaho kumva radiyo ijwi rya amerika nditabira ikintu kimwe hari ibiganiro twagiye tubura bimwe na bimwe n'ibyo gutasha cyangwa n'iby'abana nta nta kiganiro cy'abana cy'abana icy'abana kiza gakeya barebe ukuntu nyine ama- uru- babaha umwanya ndetse n'igitsina gore bakagiha umwanya uhagije ndetse banabisabira igitsina gore cyise abadamu abakobwa kwitabira ibi- ibiganiro by'ijwi rya amerika ni ukuvuga ngo kubera inama dukuramo turatwubaka twebwe urubyiruko nkaba nisabira urubyiruko ko twaneza muri uyu mwaka akazi twaba dukora bari mu kazi n'aba- n'aba- n'aba- n'abasore bakabona nyine baka- nkaba mbifuriza ko imana ibafashe bajye mu kazi kandi ukabonye ameze neza akazi muri uyu mwaka ni- muri kinyazira turimo ni ukunoza akazi n'ingamba kugira ngo twiteze imbere kandi ikindi n'ikindi
rwose ndagushimiye cyane idirisa abakungu kuri eh, ibyo bitekerezo byawe uduhaye ah, nk'uko wabivugaga rero rwose natwe turabakunda kandi tubashimira ko mutuba hafi buri gihe ibyo biganiro rero wifuje tuzareba uko twabashakira abatumirwa ibyo bijyana ni- ni- ni- n'ikiganiro cy'abana barimo kubitekereza eh, cy'abagore turagifite ku wa kabiri ariko ikibazo ni uko abagore badakunda kucyitabira baza akenshi ari abatumirwa ariko abadukurikira ubanza ari bakeya keretse badukurikira nyine bari mu tundi turimo nk'uko bivuga tuba twizera ko byibura n'ubwo bataba barimo eh, ba- badukurikira izo nama uvuga umuntu akuramo nabo zikaba zabageraho nongere rero nibutsa abakunzi b'ijwi rya amerika ko tuvugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri uyu mwanya tugiye kwakira jean claude niyo nkuru ariko uh, undi mu- muvandimwe waduhamagaye uri ku murongo nawe abe uh, ategereje gatoya yihangane ni iradukunda emmanuel ube wihanganye reka twakire jean claude niyo nkuru
yego amahoro amahoro cyane urahagana he
Eh, jewe uyu mwanya tuvugana mperereye i bujumbura eh, muri kapitale politike plito kapitale ekonomike di burundi Mhm.
yego rero ndashaka nyine tube tuyagaho kuri ibyo bintu biba bijyanye na demokarasiya kuko kenshi cyane hari aho tuba twisanga eh, bamwe bamwe bagira ibyo bokwikorera ugasanga ntabwo babikoze mu mutuzo mu mutekano muri icyo gihe bigatuma eh, bamwe twavuga duti demokarasi ntabwo isimbataye neza
So, we- Alo?
yego turakumva wowe wifuza ibiganiro ku bijyanye na demokarasi cyangwa urifuza ko yarushaho gushinga imizi igatsimbatara nk'uko ubivuga yego cyane mba- nashaka nyine ko yatsimbatara nyine iga- igashinga imizi Mhm. no yego hanyuma se mu bijyanye n'ubuzima san- um, sante cyangwa amagara y'abantu
ku bijyanye n'ubuzima mu magara y'abantu ndavuga ko nyine ibintu bitaba byifashe neza kuko henshi cyane eh, twisanga nko ku bijyanye n'isuku kuko bwa mbere na mbere burya isuku niryo eh, riri buzane amagara meza mu bantu Mhm.
rero muri icyo gihe hari aho usanga nko mu mijyi aho nk'aho ngenda ndaca nko mu mujyi wa bujumbura uyu mwanya Mhm.
amayararanda aho ndavuga ijya myavu iva nko mu mazu
Mhm.
bayita aho bishakiye bikajya gutuma eh, abenegihugu bo hamererwa nabi ku magara yabo Eh, aho ndavuga aron terumu Mhm.
Eh, rero nk'icyo gihe nka propoza uti ku kijyanye n'amagara y'abantu boraba n'inzego ziba zidukurira ukuntu zobitunganya kugira ngo ayara agire aho atabwa Mhm.
ikiremwa muntu nawe abashe kuba yagira amagara meza ntahave asanga yi- yarwaye bivanye n'agahumuro cyangwa n'ijya mpumuro y'iyo myavu baba bataye ahantu hatabigenewe Mhm. Yeah.
Yego.
uko bivuga rwose isuku ni isoko y'ubuzima
yego Eh, ubwo twizere ko abantu aba- bashinzwe isuku y'umujyi bashobora kuzatoza abantu ku- ku- gusukura no gu- ndetse no gushyira i- imyanda aho igenewe ntigire ikibazo ku buzima bw'abantu
yego eh, si ibyo gusa ariko sinzi ko mwampa akandi kajambo ndafite ikindi noshikiriza ku bijyanye n'amagara yego aho ndavuga y'ibitungwa uyu mwanya sinzi ko mwabinyemerera ndabikwemereye rwose yego jewe jewe ndavuga ubu tuvugana nk'umu enjeniyeri veterineri Mhm.
eh, nabinonosoye haba muri segondere nkajya kubinonosora no muri kaminuza Mhm.
Eh, ku kijyanye n'amagara y'ibitungwa naho kenshi eh, ndavuga kuri refracon tuba twahejeje gukoresha hari aho bishyika tukabura aho twojya guta refracon habigenewe Mhm.
ibyo byose bikajya kuba mu bintu byotuma ibidukikije byononekara ari naho ya magara y'abantu eka mbere n'ay'ibitungwa ashyikirirwa tukisanga ayo magara n'ako kanya atameze neza Mhm.
yego ku bijyanye rero n'ayo magara y'ibitungwa nahone nkaba nasaba yuko eh, mu bantu tuba twitwa ko tubikora ibyo by'ubuvuzi bw'ibitungwa eh, leta yoba ikwiye kuza ikora eh, i- igishoboka kugira ngo ayo mafurako basi bayarekipere batume bamenya ati boyakoresha ibindi bitandukanye nk'ibi n'ibi canke ati boyatahanahanaha Mhm.
ego pour donc la préservation des réserves naturelles niko numva nobivuga yego ko bifite ingaruka ku bidukikije no ku buzima bw'abantu yego cyane Mm. Ah, ubwo se wa- wareba twizere ko abo abo ikibazo kireba baba batwumvise muri uyu mwanya wenda bakaba bagira icyo babikoraho ariko Eh, mm, wa- naguha ubutumwa bwo kugira ngo wegere aba- ababishinzwe yenda mu- Eh.
u- ubahe iyo nama kuko ni inama nziza kandi yagira akamaro ikarengera ubuzima bwa benshi bwaba n'ubw'amatungo cyangwa se ubw'abantu wa Eh.
reba uko wagenda ukabegera ukababwira ukareba uko babyakira cyangwa niba hari icyo babikoraho
yego ariko kandi Mm.
yego eh, mugabo ni icyifuzo cy'iwanje nyine nyine ariko ni byiza nyine kuko icyifuzo gituruka ku muntu umwe kikaba cyarengera byinshi ndibaza ko Eh.
bashobora kuba sinzi sinzi impamvu batabikora niba ibyo ari byo byose na- urabizi ko icyo kibazo gihari sinzi bo niba bakibona cyangwa se niba ki- batagiha agaciro ku buryo cyangwa ba- ba- hari n'icyo bashobora kuba bateganya ntawamenya Eh, yego ngira ngo ma- ariko nkaba nongera mpfokoza kandi Mm.
eh, biciye muri bino biganiro nyine bya murisanga Mhm.
kenshi cyane eh, m- jewe kenshi ndakunze kuba no telefonwa arico nterera nkaterera Mhm.
Eh, ubu naho nkaba na propoze uti nimba bikunda ko boshyiraho nk'amakonferanse novuga puru rejene ubye abo bantu bariko bara bara- bara- baragisa puru ro kirima niko numva nobivuga ko mwobaha nabone eh, nk'agakonferanse tere hakazogira nk'aho baza barahurira kugira beshanjerere zibi
Mhm.
yego nabyo ne ndumva umenga biri mu byofasha twebwe urwaruka ku kijyanye n'icyo kintu cya environema Mhm. sinzi ukuntu twebwe iyi konferanse twayitegura ariko icyo numva twe- dushobora kubafashamo ni uko dushobora gutegura nk'ikiganiro abo barengera ibidukikije bakaba baza bakaganira n'abakunzi b'ijwi ry'amerika muri u- muri urwo rwego bakungurana inama
yego byaba byiza cyane Eh, urakoze cyane kandi tukwifurije ibihe byiza aho ngaho i bujumbura radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turakira noneho iradukunda emmanuel
Eh, murakoze cyane nitwa dukunda emmanuel ndi kigali mu rwanda kicukiro Mhm,
aha ikibazo nari mfite ni ibibazo bibiri ku kigendanye n'amagara y'abantu ubuzima mhm, Ah, urabona abantu bafite ubumuga ba- u- uruhu rw- ubu- ubu- bar- babana n'uburwayi bw'ubumuga bw'uruhu mhm,
ntabwo bajya babasha kwitabwaho kugira ngo abantu bandi babisangemo nk'abantu bagenzi babo kuko hari nk'ahantu nzi nk'u- nk'umusore yagiye gukora akazi ko mu rugo abana babo bakajya bamwitegereza cyane bituma sebuja amwirukana kubera ko ngo abana babo bamwitegereza ubwo ni se ikibazo gikomeye kuko- yararenganye Kumu- kumwitegereza si ubwo Eh.
hari ikibazo byagombye gutera ubundi ni uko we ahubwo nibo byagombye kugiraho ikibazo bwa bumuga bw'uruhu Mm.
adasa n'abandi kandi bakaba base ni umuzungu uvuga ikinyarwanda abana bakamwitegereza bituma sebuja amwirukana Mm.
Ngo ararangaza abana ahubwo twisabire abafite iki- abafite abakozi nk'abo ngabo ko ahubwo bajya begera abana bakabaganiriza bakababwira ko ari ibintu bisanzwe kugira uruhu rutandukanye Eh, ikindi kibazo nanone aba bantu ingorane bahura nazo Mm.
we tuzi ko hari inama yabo y'igihugu ariko ntabwo iyo nama ijya ijya imanuka kuri tere ngo ishishikarize abandi banyarwanda kwisangamo muri bariya bantu ngo babe bahabwa akazi kuko hari nk'abantu nyambona bafite ubwo bumuga bagenda basabiriza atari uko babuze imbaraga cyangwa se ikindi kibazo kindi imbaraga barazifite ariko ntibahabwa akazi bagahitamo gusaba kugira ngo babone ibibatunga Mhm.
ariko nta kindi kibazo bafite Urabona ikindi kibazo nari mfite indwara ya senezite ni indwara imereye nabi abantu kandi ni indwara itajya yitabwaho nk'uko izindi zitabwaho nk'uko tuzi malariya birirwa bakangurira abantu ngo bayirinde Mhm.
senezite ni umwana muto yasigaye ayirwara Mhm.
rero nibazaga namba mwazatumira nka minisiteri- nka minisiteri y'ubuzima ikatubwira kuri ibyo bibazo Mhm.
kuko senezite ni indwara mbi kandi iri gufata abantu benshi benshi benshi Mhm. Tuza- Eh, tuzashaka umuganga abibaganirireho ndagushimiye cyane eh, nihanganisha kandi n'abo bafite ubu- ubumuga bw'uruhu eh, bahura n'ibibazo bitandukanye eh, twizera ko ubwo bukangurambaga buzagenda bukorwa hari ba- ababutangiye ndabizi kuko hari n'abo twatumiye mu kiganiro Ba- ndibuka kandi- umwaka washize icyo kiganiro cyabayeho habaye umunsi w- w'abafite ubumuga bw'uruhu ariko ndabyibuka ko uwo munsi wabaye kuri radiyo ntabwo bamanutse ngo bajye kuri tere ngo abantu babimenye Mhm.
ni ukubyumva mu makuru ndabyibuka kenshi icyo gihe icyo kiganiro nari nyirimo nanjye
Yego.
rero ni uku- ni uguki- ni ukudukangurira abo bayobozi bakamanuka kuri tere bakigisha abantu kuko bariya abantu bari kurengana cyane kandi bamaze kuba benshi nanone mu gihugu Mhm.
rero tugomba kwisangamo tukumva ko ari bagenzi bacu tukabaha akazi mu gihe tugafite kuko abantu benshi ba- babura akazi kubera uko basa bakaba bati nta mbaraga wenda bafite kandi imbaraga barazifite rero nawe n'umusore cyangwa n'umumama urimo aragenda arafunguza kandi ubona ko yumva ko afite imbaraga yabonye akazi yakora Mm.
ni ukore mudufashe kabiri rwose tuzakora ibishoboka natwe dukomeze kugenda dukangurira abantu Uh, ikiba- ikibazo cy'aba ba- bafite ubumuga bw'uruhu nk'uko bivuga Na- nuba n'abandi bafite ubundi bumuga butandukanye ntabwo bagombye guhezwa
ni ukore kabisa murakoze cyane urakoze cyane kandi ugira ibihe byiza Teke, teke.
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka noneho uh, twakire diodone uh, ntakarutimana uh, Bito- Bi- macumi david ube wihanganye diodone wiriwe
ni amahoro turashima Ye, urahagana hehe
ndi gitega Mhm.
ego mwiriwe neza ego turameze neza Nuko.
namwe ni sawa ni sawa rwose natwe tumeze neza
ego hama Mm.
kuri ibyo bijyanye n'indwara ntabwo mbasa niba ubaza muganga
I- hano yes
ntabwo mbasa niba ubaza yego
none kuri icyo kijyanye n'amasinezite Mm, sinizite ni igitekerezo atanze cy'uko twazatumira umutumirwa akaza akatuganirira kuri iyi ndwara mukamubaza ibi- ibibazo mugasobanuza kurushaho
Ah, nanjye nashaka Mm, muzatuganirire muri uyu mwaka ku ndwara mm,
bijyanye n'umurinde w'amaraso
yego umuvuduko w'amaraso mhm.
Eh, turakeneye insiguro i- ibidutahuza neza ku- Mhm.
kugira tumenye kugira tumenye icyo yoba ivako kugira tugire uburyo bwo kuyirinda ikibazo cyanjye ni icyo Eh, tuzabatumirira abatumirwa rwose baze babaganirire Eh, izo t- indwara twababwiyeho mbere zabafashije kumenya uko mwirinda n'uko mwakwitwara Mm, yego byadufashije kandi cyane by'ukuri Mhm.
yego kandi twabashimiye cyane nawe twe turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza n'uyu mwaka ukomeze kubabera muhire yego murakoze cyane na mwebwe yego Eh, reka noneho Ba- twakire macumi david wiriwe neza
yego yego Eh, urahagana he
Eh, nta- ntago ari macumi ntago ari davide ninde ni kwizera ahmad kwizera baki aho ahmad Oh, bambwiye mm, uh, macumi
Eh, nta kibazo nta- yibeshyemo gatonya nta kibazo yari yari yabakiriye ubwo macumi ashobora kuba ari ku wundi murongo Eh, Nuko eh, ni mu Ahmad.
majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo umurenge wa buyoga yego Eh, nk'ibi- ubwo nk'ibisanzwe m- m- iki kiganiro ki- kishingiye ku buzima kiratwubaka cyane Mhm.
Mm, kuko gituma tubasha kumenya uko twakuvuza indwara zimwe na zimwe ibizitera ni- na- n'uburyo twazirinda Mm.
Eh, ikintu eh, ngewe mbona nyine kiba nk'ikibazo iminota iba mikenya isaha ni ntoya isaha ni ntoya usanga hari abantu Nibyo.
baba bafite ibibazo byinshi cyane baba bafite ibibazo ku buzima byinshi cyane bakabura uko babaza Mm.
sinzi nimba mm, byakunda wenda i- iminota ikaziyongera ahubwo se ubwo ntibyaba bibaye birebire ra
rero ntabwo byazaye birebire byatuma hari abantu babona ibisobanuro byi- byi- byimbitse Mm.
ariko icyo yego ikintu nungukiyemo nungutse ko eh, umuvuduko w'amaraso udafata abantu bakuze gusa na na- nungutse yuko nu- n'abantu bakiri bato bashobora kubona n- kuru- guhura n'indwara y'umuvuduko w'amaraso bivanye n'ibikorwa bakora wenda birimo nko gukoresha ibintu by'imyunyu myinshi kudakora siporo n'ibindi bikorwa bindi bijyanye na na na disipurine nkeya wenda ishingiye ku mirire cyangwa se no kudakora siporo Mhm.
Eh, nuko um, umuvuduko w'amaraso ushobora gufata buri wese eh, Ye, ubwo none urifuza ko twazaganira ku zihe ndwara noneho muri uno mwaka
indwara nta- ntago nta- ntago ndamenya wenda ntago nzi aho mu- mwari muri kuko ngewe ahantu ubu ngubu ndi Mm,
mm, mba mu burasirazuba bw'u rwanda mm, mu karere ka nyagatare mhm.
ntago ntago kuri fm tubasha kumva radiyo ntago tujya twumva ijwi rya amerika nicyo kibazo tugira ni- nicyo kibazo tuba dufite Mhm.
Mm.
Mu- mutwumvira hehe ubusa Mu- uri- mu- utwumvira kuri telefone
Eh, tubumvira kuri webusayiti Mhm.
niho dukunda kubumvira kuko nta- ntago dushobora kuba twabumvira kunuza ku kuri fm Mm. Mm, nyibutsa Mu- ahantu uherereye neza avuze mu majyaruguru ubwo ni ahagana hehe neza ku buryo umuntu abajije kugira ngo yumve niba hari iminara yaba iri hafi mushobora gufatiraho radiyo Na- nabaga mu karere ka rulindo umurenge wa buyoga ariko nsigaye narimukiye mu burasirazuba bw'u rwanda mu karere ka nyagatare Oh, uravuga rero ko i nyagatare Eh.
ariho mutatwumva Eh, niho tutabumva Mhm,
umurongo w'ijana na kane n'ibice bitatu ntago uhagera mhm. Urako- Mm.
urakoze kutumenyesha ubwo no, bazareba niba hari ikindi cyashoboka
yego Mm. reka ngushimire cyane rero kandi nkwifuriza gukomeza kugira umwaka mwiza wowe n'abawe
umwaka mwiza kandi n'akazi keza amahoro y'imana abane namwe yego yego namwe turagushimiye Mm, mm, yego Radi- eh, ni radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi bakunze b'ijwi ry'amerika guhera ku wa mbere tariki cumi n'eshanu y'uku kwezi kwa mbere hari impinduka zoroheje muzumva mu biganiro byanyu
mu makuru ya saa kumi n'ebyiri ku mugoroba muzajya mwumva ikiganiro iwanyu mu ntara ni ukuvuga kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ku minsi ya gatandatu n'iya mungu naho amakuru ya saa kumi na zibiri azoza arashimikira kuri zimwe mu nkuru zikomeye tuzoba twabahitiyemwo mu kiganiro muri isanga saa kumi ku wa kabiri no ku wa kane tuzajya tubasubiriramo ikiganiro muri isanga cyatambutse ku munsi ubanza ni ukuvuga ko ku wa kabiri ku wa kane no ku wa gatandatu kwakira telefone zanyu ngo mubaze ibibazo bitagishobotse ku cyumweru ikiganiro agasaro kaburaga kizakomeza uko giteye tubahuza n'abantu twongere twibutse ko ikiganiro muri sanga nk'uko mukizi kirimo abatumire n'abatelefona kuri iyo saha nyene kizohora kiba ku wa mbere ku wa gatatu no ku wa gatanu turabararitse murisanga kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika
reka ndabe ntuzi ikikuriza reka ndabe yewe ikigutuma wonda ntukwaye ntukenye kandi urumatse mbwira muyo hari nawe unofasha mbwira icyama kikuriza mufazoni ko mbona umwazoriye reka kurira gumye umutima siwe gusa ulu uwacise kwicumu ora ceceka kira simpimanga ukumusenga ukumusenga akizimana hora ceceka gira simpimanga ukumusenga ukumusenga akizimana kumbona wamuka umuseserengwe kumbona wamabura igihe ukingitwa hari uwoba yagusimbiye simubeshi uwo ninjavi mubwira muyo bwira icyaguciye umutima bwira imvura ivanose mama jewe mfume mbagishuri reka kurira kumye umutima siwe gusa uru uwagize icumu sabiwe nikufashe ceceka kirasimimanga kirasimimanga kumusenge akizimana ora ceceka kirasimpimana kumusenga kumusenga akizimana kanabe nuzikikuliza kanabe yewe ikigutuma wona ngwaye nukenye kandi urubatse kandi urubatse rukirisu ora Eh, eh, kirasimimanga nturire ntusarare hakizimana imana butunga boro uraryo uraryo nturire Tunire nusarare Tunire nusarare Tunire nusarare Tunire Hakizimana
kidumu harakoze guhumuriza no guhoza uw'abadukurikiye ari mu ngorane ati hora ceceka reka kurira ubwo umusenge hakizimana inshuti rero mukomeje kumva radiyo yanyu ijwi ry'amerika reka dusubire ku murongo wa telefone twakira ah, david isumba byose uranyumva
ndakumva neza cyane mu kanya twari tuguhaye ijambo utari waza ku murongo nadia yari yibeshye izina
ego urumva urakunzwe
ego ndabumva
Nuko. Am- amakuru ki yawe umeze neza umwaka wawutangiye neza bibiri makumyabiri na gatatu ibiganiro byacu byakugejeje ku ki byakumariye iki ku buryo bwihariye mu bijyanye n'amagara y'abantu n'ubuzima
Eh, jewe ku icya mbere hoho ni ukubashimira ukuntu muza muduha ibiganiro bitandukanye tukamenya tukamenya amakuru avugwa hirya n'ino ndetse ibindi biganiro nabyo basi- ndabashimira ko cyane rwose rwose bivuye ku mutima ni ibijyanye n'ukuntu mushyira ikiganiro kijyanye eh, n'amagara meza ubwa mbere ubwa kabiri ibijya- ibibazo bijyanye n'ubuzima bwa- bw'abenegihugu na cyane cyane urwaruka ku iterambere rero eh, rero nashaka mbasabe eh, nk'uko nk'uko jewe nyene zashimishije kandi zarampaye n'ikigwa muze mubandanye n'ukuri mutu- mutugwiriza ibiganiro bijyanye n'imigambi y'iterambere kugira ngo kuko harimo impanuro nyinshi uwo cyategereza bino biganiro cyo kuri voix d'amerique arumva ati kumbe nanjye akumva abandi bageni ukuntu bameze akumva ni politike y'ukuntu batangura bwaba mu burimyi n'ubworozi akamenya uko akora ibyo nanjye byarafashije cyane rwose kuko naciye nza kurogereta umwanya nahora nta nta nta mu bindi mugabo kuva aho ntangiye gukurikiranira ibiganiro by'ijwi rya amerika nanjye nabahinduye ingendo ndavuga nti kumbe abandi bakora uku kugira ngo bashire ku iterambere bakora uku bakora uku Eh, iyo ufite ufite amafaranga urayakoresha uku cyane naho ukajya mu mashyirahamwe mugakora uku n'uku n'uku n'uku ni ukuri byarashimishije cyane rwose kuko nanjye ubu ndamaze kubona aho ndiko ndatera intambwe ndabasaba kandi mujye mubandanye na- n'abandi bajene bumvire aho bagenzi babo ukungene bariko baragira developema mu bijyanye n'ubuzima amagara meza n'iterambere kuri bo kuko ahanini biraba ugwaruka rero nicyo nshaka kubasaba ni umwaka wa bibiri na mirongo bibiri na na kane umuntu wese azi yuko ariko ategeza ino ijwi rya amerika abona ati ndakanguriwe nimba yarasizwe n'amajyambere nkanjye ko nari narasizwe n'amajyambere Mhm.
abona ati bo reka nanjye ubu ntangure Mhm.
ndatanguye uko rero reka umwaka uhe- niwahera imana impaye amagara nkakomera Mhm.
byose niyibukura subire inyuma ndabaho natanguriye ndabe naho ngeze ndabe ico ngezeko ni ukuri murakoze byariye urakoze cyane david n'abandi nabo ubwo rero bakurebereho bakumvireho kuko u- iri radiyo koko ushobora kuyikurikira urimo unakora n'utundi turimo ntabwo byakubuza gukurikira no kumva i- inama z'abandi nk'uko bivuga rero twizere ko bizakomeza kuguha intambwe ukagera kuri byinshi wifuza
oke oke murakoze hanyuma mu magara y'abantu ariko macumu nta- ntabwo macumi nako ntabwo wari utubwiye iki- nk'ikiganiro cy'ubuzima wumva cyazagufasha cyangwa se wumva abandi bashobora kuba ba- bakungukiramo twazabagezaho n'ikihe ubanza telefoni ya david icitse ariko twari tuvuganye bihagije reka mbibutse ko hari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi twakire noneho desire gifuti uranyumva mwiriwe wiriwe neza yego ndakumva Ye, urahagana yego hehe mwiriwe je ndi i bujumbura Eh, uyu- uyu- i bujumbura I uyu munsi Bujumbura mu mwadukurikiye muri benshi ni byiza cyane Eh, Eh, yego je- je nashaka mm, mu mwaka mu kiganiro cy'ubuzima ko muheza mukaduronderera abahinga babinosoye mu bijyanye n'iby'amagara yo mu mutwe kuko iyo nibaza ko mu igihemba gikomeye cyane havuye umutima ari nk'umutwe kuko ha- ino aha muri ibi bihugu byacu a- abantu bafite ingorane nyinshi bijyanye cyane cyane n'akarenganyo no kudakurikiza hagati y'akazi na muntu bumva ugasanga bafashe indwara zo mu mutwe ugaca usanga bamwe bagiye mu masengesho abandi bakajya mu bintu bitazi iby- iby'ubupfumu urumva usanga ari ibintu biba byagwa nk'indwara zo mu mutwe ugaca usanga nta n'icyo bimariye no mu buzima mhm. Eh, icyo kiganiro tuzagitegura tubahe umutumirwa rwose aza baganirire mumenye uko umuntu yakwitwara ahuye n'ibyo bibazo
Eh, Eh, uretse amagara yo mu mutwe hari ikindi wifuza ku buzima bwo mu mutwe
oya ku buzima bw'umutwe ni nk'ukuntu umuntu yashobora kuvugwa kuko abantu benshi usanga banabigwara ntibashobore no kunabimenya cyangwa dobo kubera bataba banaje kubyivuza bigatera byiyongera indwara
Mhm.
kuri izo ndwara zatumye ni- n'ibyo bintu byabitumye n'ukuntu boshobora kubavura n'ukuntu boshobora kumenya iyo baje kuko ino nta bapisikologe benshi tujya ko za malariya n'izindi ndwara gusa ariko indwara zo mu mutwe zindi twumva amenga izi n'abaho Mhm. Eh, ubwo twizere ko hazakomeza gukorwa ubukangurambaga ku buryo abantu ba bamenya nyine uburyo bakwitwara mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa se n'aho bagana igihe bakeneye ubafasha
yego Mm, urakoze cyane
namwe murakoze Eh, mukomeze kugira ibihe byiza reka noneho tu- Eh, namwe namwe Eh, kuri facebook hari n'uwatwandikiye avuga ati mu buzima byewe by'umwihariko ndabashimira ijana ku ijana murakomeye mu biganiro byanyu byose ijana ku ijana murasobanutse oye ijana ku ijana muri mpuzamahanga koko ndabakunda na za anyinshi cyane na cyane ni- ni- ibiganiro byanyu ndabikunda aheza nyine nizo za a alphonse ngira turamushimiye cyane rero kuba eh, atugejejeho igitekerezo cye ni ukuvuga ko ibiganiro byacu abikurikira buri munsi mbibutse rero ko ari radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu kanya turakomeza twakira abandi bakunzi b'ijwi rya amerika
Look what you wanna wishimye Yeah Batek jyora n'akanyamuneza Iyo nsubije Nterura ngira ni nta wundi ni Yesu Aya mahoro mumbonana ni Yesu Njye nacyo nakushoboza atari Yesu Ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze ubuntu bwayo nibwo bwangiza ubundi we Oh my god, oh my god, thank you. Niyo ndirimbo murana ku mutima. Wavuze ko no mu gicucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu. I thank you Lord Abadata. Nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye. Ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze. ubuntu bwayo nibwo bwangiza ubundi we aya mashini Cucu cy'urupfu uzansindira urwo rupfu I thank you Lord Abadata Nzagushima mu gitondo ngushime bugorobye Ahubwo mbonereho nshima Imana yo yabikoze Ubuntu bwayo nibwo bwangiza ubundi we Aya mashini
reka rero tujye twibuka gushima nk'uko Ivan Boravane havuze ati mbonereho nshime imana yo yabikoze amahoro mb- mbona uh, mbon- mu- mbona ni yesu ubuntu bwayo nibwo bwangize uwundi we aya mashimwe n'ayawe radiyo rero ijwi rya amerika nayo irabashima ibashimira umusanzu wanyu ubwitange bwanyu kuba muduhora hafi mukatugezaho inama ibitekerezo tukaganira tukungurana nyine inama ariko kandi tunigishanya reka dusubire ku murongo wa telefone twakira celestin ah, twahirwa uranyumva celestin ndakumva neza nuko ndumva uri kumwe n'akana aho ngaho inyuma yawe
yego kangana iki
Eh, gafite imyaka itatu ariko kazi kuvuga nta kibazo Eh, ndumva kazi gu- ujye ujye ugashyira Eh.
kuri radiyo nako kiyumvire
Eh, ni uko tuba turi kubumva ndi kubumvira ngiye kubareba kuri facebook no kuri interineti rimwe na rimwe ntayo mfite Ah, nuko urakomeye umwaka wawutangiye neza
umwaka nawe utangiye neza umuntu kwitegura kujya ku ishuri mu cyumweru gitaha ni uko aba ari ibikoresho biri kubura ariko nta kibazo Mm. ngo urahagana uri rubavu
Eh, ndi i Rubavu, mu murenge wa nyondo hafi ya kiliziya hafi y'iki Mm. ya kiliziya hafi n'uruganda rwa pfunda rwa- rw'icyayi ah okay nukanuka ndabona wifuzaga kugira icyo uvuga rero mu kiganiro muri isanga
ikintu nifuzaga ni uko wenda mwajya mutwegera mwegera urubyiruko cyane cyane hanyuma ikindi mugashimira wenda abantu babakurikirana bakunda gutanga ibitekerezo byibura mugahura nabo namwe tugahura namwe tukabamenya tukababona tukishyurizanya umwaka mushya ikindi cyahinduka wenda ku buvugizi hariho abantu usanga kuri facebook dusanga ibitekerezo bitandukanye ugasanga bari gucuranga ibitekerezo bihusanyije n'insanganyamatsiko batanze bamwe bibiri mu byabo abantu byibura twifuza ko mwazabagira inama bakagenda ku murongo bakamenya mbese muri kuganira kuki ibyo ngibyo nabyo twari tubishaka hari igihe bigorana ugasanga umwe yatandukiriye cyangwa se hakaba hari n'ushobora kubwira undi nabi abantu nyine ntabwo batekereza kimwe
biriya bintu nibyo twari dukeneye wenda bajye bumviraho kugira ngo biriya bintu bigabanuke kuko turi abantu bakuru tujya tumenya ngo umuntu niba niba mushyizeho insanganyamatsiko niyo tugomba kuganiraho dukurikire tumenye ikintu turakuramo niba ari politike niba ari ukuvuga ngo hari umuntu ugirwa inama dushaka wenda umuntu ukavuga hari umuntu ushaka kuba yarabuze tumenye ngo wenda turamufasha iki arafashwa iki kugira wenda yisange hamwe n'abandi muri mu bantu nawe yisange ko atari wenyine tubone ko turi kumwe niba bavuze radiyo ijwi rya amerika muratuvuganira turabakunda ariko natwe twumve ko twisanga tubakunde mudukunde yego rwose ni radiyo yanyu
ibyo bintu byose turabakunda cyane mbese tubura uko tubigenza ni uko njyemo mfite agatelefone kamatushe mfite simatifone cyangwa telefone igezweho najya ntajya ibitekerezo buri kanya ni uko mba nabuze rimwe na rimwe
ntabwo biba byoroshye ariko kandi ntabwo mubasha kudukurikira kuri radiyo
hari igihe mbakurikirana rimwe na rimwe ku ijana na kane n'ibice bitatu kuri efemu n'ibice bitatu rimwe na rimwe yego hari igihe njya mbakurikira rimwe na rimwe ariko ntahatirize ni nko mu majyaruguru ariko bikanga iri burengerazuba ntabwo mbasha kubakurikira bitewe n'uko nta telefone nzima mbafite ariko kuri facebook kubera ko nabaforowinze mba ngerageza ngakurikirana ibiganiro byanyu nkabisheyaringa nkarayikinga ndetse ndabakunda ndagukunda nawe rwose natwe turabakunda mwese abakunzi b'ijwi rya amerika twizere ko muzakomeza kutuba hafi nk'uko mwabitangiye
cyane pe tuzababa inyuma ntacyo tubashinja rwose muri nkoramutima komeze mutugezeho ibiganiro byiza ibiganiro byanyu turabikunda cyane tubaza ku mutima
ariko kana se kashaka kuvuga
urashobora kuvuga urengano
alo witwa nde mbwira akazina kawe alo uri kuri radiyo mbwira izina ryawe witwa nde ufite imyaka ingahe itatu uravuga neza ujya ku ishuri se azajyayo vuba nuko nuko nujya ku ishuri uzajya wumvira mwarimu urakoze cyane umwaka mwiza urakoze ngwiki nsemurira ntabwo nkuri ntabwo mbashije kuba natwe turagukunda mama natwe turagukunda mama kana keza mukomeze no kugira ibihe byiza
murakoze cyane imana ibaha umugisha yego namwe ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi reka noneho twakire eric eric wiriwe eric Uh, eric ntabwo urimo kunyumva reka tube twakiriye rex Eh, ni- ninde turi kumwe rex rex eh, ko hasakuza se ahubwo
murakoze kundakira Eh, barimo kukuvugiramo inyuma ntabwo turimo kubasha kumvikana neza nuko umwaka mwiza kandi
twese wa twese wa twese namwe Mm, murakoze urahagana he
so je nda muri kenya gatoya hirya yo- ya ya kigali Mm, nuko Uri- uri mu modoka mbese
oya oya ye ndiko ndatembera mu ibarabara gusa nyine turi- yegereye ukuntu
nuko Eh, none se eh, urifuza kugeza iki ku bakunzi b'ijwi ry'amerika twari twifuje kumenya ibiganiro by'ubuzima amagara y'abantu uko byabafashije niba hari n'ibyo mwumva byifu- mwifuza byihariye twazabaganiriraho muri uyu mwaka
Uh, mu- mu- muri rusange tugiye kuyiraba mwagerageza tuganira ku bintu bitandukanye Eh, i- na cyane cyane ku byerekeye ubuzima bw'abanyagihugu muri rusange gusa ikintu ikintu mbona mwo mwashyira imbere ni ni ikintu kijyanye na ngira n'irondoka rijyanye n'amagara meza kuko urabona yuko production y'abantu nko mu mu ibagara cyangwa mu rugo usanga ari benshi babyara ata atarezo icyo nibaza yuko ibyo nabyo mwabishimika ko muri mwaka abantu bagahindura ingendo
ngiye kuboneza urubyaro n'irondoka rijyanye n'amagara meza yego sawa na cyane cyane nibaza ko mu- mwoturombera mu bijyanye n'abahinga bakadusigira kuko rero nk'ikintu usanga ijyanye ni ni ni sapaniningi familiyare urabona yuko abantu usanga batabihuriza ko amaegize guverinoma ugasanga rero nti- ntitubyumva nka neza tuzokurikira ndetse dore kandi muzoduhe umuco Eh, Ah, aho s- ndumva s- hasa nk'aho ha- byaba ari ugushaka abasobanuro kandi abantu babibona ibi- ku buryo butandukanye ndibaza ko icyo Eh.
twakora ari ugufasha abantu kumenya uh, uburyo bwo ku- kuboneza urubyaro butandukanye abifuza gukoresha uburyo bu- bu- busanzwe bakabukoresha abifuza gukoresha ubwa- ubwo navuga ngo ni ubwa kizungu cyangwa se kwa muganga bakaba bakabasobanurira naho impaka zo Mm.
zizahoraho ntabwo nzi niba umuntu yazi ya- yazi- yajya impaka kuri kuri icyo kibazo kubera ko ntabwo abantu babibona kimwe buri wese yahitamo Aba- eh, ntitubibona kimwe na cyane cyane nk'abantu b'abajene urumva turiyungane muri katuba tuzokurikira iki tuzokurikira guverinoma cyane tuzokurikira amaegrise kubona production dore ko kumantashe byakukira dusanga turaba twese Mm. bamwe bakurikira ukwemera kwabo abandi bakurikiza amabwiriza leta iba yabahaye babwira iti mubyare abana mushobora kurera ubwo i- i- icyemezo ni ni icya buri wese ku giti cye akurikije uko ibintu a- abibona n'uko abyumva
Eh, byasubire kubera ndazi nko mu migambi guverinoma y'uburundi ica mwino misi baravuze ko bagiye guhagurikira ikintu kijyana na production rero nibaza yuko muba muzo dushyira ku mayange mukaza mwabitubwira Nge nta kibazo rwose igihe tuzabonera abaganga bazajya baza babasobanurire mujye muba hafi hanyuma namwe mubaze ibibazo byanyu kuko ibibazo mwifuza ku- kubaza ntabwo twabimenya dushobora kumenya muri rusange ikintu gikenewe kugira ngo umuntu asobanukirwe ku ndwara runaka cyangwa ku buryo runaka ariko ntabwo twabavugira reka rero tubashimire mwese nshuti twari kumwe muri iyi saha dushimira kandi n'abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma cornelius na nadia taha wakiriye telefoni zanyu mbashimira mwese mwese aho muherereye hose kuba mwadukurikiye mwaduhaye ibitekerezo byanyu twizere ko tuzakomeza kubana muri uyu mwaka kandi ko muzawugiramo ubuzima buzira umuze kuri mikoro rero mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi amahoro iwanyu no mu banyu